iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka umunsi wa gatatu mu kiganiro murisanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe tuganira ku magara y'abantu uno munsi rero turaganira ku ndwara ya gute ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bivuga ko indwara zo mu makonyero ariyo mu ngingo ziri mu ndwara za mbere zitera ubumuga ku isi imwe muri izo ndwara rero nk'uko twabivuze ni gute iyo ndwara rero tukibaza uko iteye neza na neza Uh, mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye umuganga ari budufashe kuyiganira ko uh, iyo ndwara benshi bavuga ko ari indwara itera cyane cyane abantu batunze barya ibintu birimo amavuta menshi uh, birimo inzoga n'inyama n'ibindi ariko abandi bavuga kandi ko n'abantu basanzwe abanyagihugu basanzwe nabo nyine ibakarira rero twatumiye muganga angelique niyokindi mu burundi yanonose iyo ndwara aze kudufasha gutahura byinshi kuri yo kaze mwese mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe nimero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndayisubiramwo nimero mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro nk'uko bisanzwe ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi muri studio muri kumwe na oriane itangishaka ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bivuga ko indwara zo mu makonyero abandi bavuga indwara zo mu ngingo ziri mu ndwara za mbere zitera ubumuga ku isi imwe muri izo ndwara ikaba ari gute niyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri isanga muri aka kanya hari umuntu muzi mu kibano agendana nayo murayisobanukirwa iyo ndwara kaze rero mubaze ibibazo n'ibyiyumviro muganga twatumiye muganga angelique niyokindi mu burundi yanonose iyi ndwara indwara zifatira mu ngingo twabashikirije inkuru ngufi mu makuru yacu yo mu kanya gaheze saa kumi na zibiri mu kanya gaheze saa sita nako iyo ndwara rero niyo twari twabaganirije mu ncamake mugenzi wacu diane ndonsi niwe yabashikiriza iyo nkuru reka twumve mu ncamake ibijyanye n'indwara ya gute muganga angelique yaganiriye na mugenzi wacu diane ndonsi
muganga angelique niyo kindi yanonoseye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu ngingo atangura asigura ibimenyetso by'iyo ndwara ya gute ihera mu ino rikuru irino rikuru y'ingingo ya mbere ikabyimba igashuha ikababara hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo mbese niyo akoze ko canke naho koba ari agahuzu gatoya kamukoze kakababara cane iza bukwi na bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo mugabo n'abagore barafata mu gihe umuntu adashiritse umwete wo kwivuza hakiri kare ishobora kumusinzikaza kugeza aho imugira ikimuga mbere hakaba n'abahakura urupfu nk'uko muganga abandanya abisigura haba izo ngingo z'intoki haba izo ku mano hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi bikavyimba rwose bimaze kuvyimba urumva umuntu acaguma aza araja muri krize cane rwose kandi kenshi kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo turashobora no kuca tuza turarya ingingo mvuze ngo twariye mu ngingo rero ni ukuvuga ko tuca tujya amagufa aha impera n'impera z'amagufa afatanije iyo ngingo zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo rero icyo gihe ingingo ntibigikora icyo itegerezwa kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo cyangwa ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye nyine ibandanije itavugwa utwo tubuye tukajya mu bwonko hanyuma rero iyo tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa muganga abandanya avuga ko bivanye n'uko imibiri y'abantu yubatswe hari ababa bashobora gufatwa n'iyo ndwara inkabuzo zikaba nyinshi nk'inyama zirimo ibinure byinshi imboga z'amashu ibinyobwa byambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa coca cola ariko kandi hakaba n'imiti imwe nk'uko muganga angelique abandanya avuga hariho n'imiti hariho n'imiti ishobora kubizana na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ndwara ya hypertension ivuduka ry'umurindi w'amaraso iyo bita amadiretike nayo narabiduza rero iyo byadugijwe n'ibyo hoho biba byoroshe kuko duca duhagarika iyo miti nubwo bikunze kuvugwa cyane ku indwara ya gute igwara abagabo gusa uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi nubwo bari ku gitigiri gike ugereranije n'abagabo mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara muganga asigura ko baba barayivukanye uwo mwana aca atangura kugira ububabare bwo muri za ngingo akiri muto akaguma yivuza akaguma yivuza rero iyo ariko arivuza barashobora gusanga biduze nibyo sinakubwiye ingene bayipima barapima hari ibyo bapima mu maraso bakaraba ko biduze icyo bita asidirike iyo biduze rero hari aho kuri uwo mwana bica byama biduze bakagerageza kumuha imiti urumva uko bamuha imiti ni uko bica bitevya ko za ndwara z'ivyuririzi biza mugabo uko ayitangura akiri muto niko biheza bigashika n'ingoga abatarafatwa n'indwara ya gute muganga angelique niyokindi avuga ko bashobora kuyirinda cyo kimwe n'abamaze kuyigwara kugira ntibasinzikaze nubwo baba bari ku miti akagerageza umubiri wiwe akaguma awunonora kugira ngo ingingo zigume zikora akirinda kugira ibiro byinshi birenze akirinda ko umubiri wiwe utacukora n'uwo umaze kuyigwara niko kuko barababwira yuko bagerageza bakaguma binonora imitsi bakagerageza ko biha umwanya ukwiye nk'ubu bishobotse ko nk'iminsi yose naho yo kwihata iminota mirongo itatu yo kunonora imitsi nka kujya afata iminota mirongo itatu yo kwiyoga canke yo gufungura n'uwo mubiri akamenya ko kuwufungurira neza ari ukuwunonora muri icyo gihe rero araheza iyo gute igatekana n'aho yoba yirwaye utarayirwara ntiyigeriza ibyo biyitera ko twobireka cyangwa tukabigabanya byanse ko tubireka mugabo bishobotse twobihagarika igihe umuntu abandanije yifata neza akanivuza muganga avuga ko ashobora kumara imyaka cumi atumvise umusonga wayo abandanya avuga kandi ko nubwo atabitigiri afise by'abayirwaye ari benshi mu gihugu cy'u Burundi arabiye kubaza kumwivuza ko i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze cyane mugenzi wacu diane ndonse kuri iyo nkuru yaduteguriye aganira na muganga niyo kindi twabwiye rero kandi ko twatumiye muganga kugira ngo tubandanye ikiyago kuri iyi ndwara kuri uno munsi aho tuganira ibijyanye n'amagara y'abantu uh, twakira umutumire wacu rero muganga angelique niyo kindi mwakoze cyane kwitaba ubutumire ikaze neza mu kiganiro
mwakoze namwe kudutumira
tubibutse ko muganga niyo kindi akorera ku bitaro umwami Jean charles bita prince Jean charles i bujumbura mu burundi muganga abarwaye indwara ya gute bavuga ko ari indwara ibabaza cyane mu ngingo nk'uko twabyumvise aho iyo ndwara ihera mu ino ariko ubanza ukatubwira muri make iterwa n'iki cyane cyane twumvise ko hariyo abantu bayivukana hari ibindi bitera
murakoze iyo ndwara ya gute mu bisanzwe ikintu kiyitera ntibarakimenya neza aho bavuga bati iki nicyo cyayiteye nka kujya dufashe nka nka malariya bavuga bati yatewe n'akamikorobe nubwo bibiriho ni ibintu ni nk'inkabuzo z'iyo gute umubiri w'umuntu niwo hariho imibiri y'umuntu abantu baremwe iba ishobora kwakira iyo ndwara ya gute rero hari inkabuzo izo nazo nizo ari nyinshi niho navuze ntihariho nk'ibyerekeye imiti iyi miti akarorero natanze ari ijya miti bita amadiretike ivura indwara z'ivumbuka ry'amaraso cyangwa bakoresha no mu gihe umuntu arwaye eh, arwaye amasigo hanyuma hariho n'abantu bafata ibifungurwa byinshi birimo eh, amaproteine menshi cyane naho abantu banywa inzoga nyinshi zambiye n'izitambiye ziri mu bwoko bw'ibiyeri cyane ziri mu bwoko bwa coca cola nk'uko nabivuze hariho rero n'indwara ibyo navuze bayivukana baba bafise inkabuzo badafise mu mubiri ni inkabuzo ntoro ngenera ivuga mu kirundi mugabo bita hashi jepete iyo nkabuzo utayifise aba asanganywe n'ubundi bumuga bwinshi rero ntaheva ngo ashobore ko ibinure turya ibyo binure tuba twariye umubiri ubihingura ngo dukoreshe ibyo dushobora ibindi bigende niho rero atagira iyo gute ni ukuvuga rero ntawe uvuga ngo indwara ya gute iterwa n'iki mugabo hari inkabuzo
Eh, ni ukuvuga rero eh, kuri icyo kibazo nyine cy'uko bataramenya neza aho iva hariho kandi n'ikindi kibazo cyerekeye ukuntu ikarira abagabo nacyo nyine kiracari ko kirigwa ko ntibaramenya neza impamvu ari abagabo ikarira kurusha abakenyezi
Yego, urakoze iyo ndwara ikarira cyane abagabo nk'uko twabivuze bakuze kandi bari mu myaka mirongo itatu n'itanu cyangwa irenga mugabo ka- igituma mugabo kandi n'abakenyezi barayigwara cyane cyane abamaze gushika mu myaka yo guca imbyara ariko kandi bagiye kuraba basanga no mu bakenyezi bakibyara barabaho mugabo ku rugero ruto rero bariko baragira ivyigwa babonye kubera ko umukenyezi aja araja mu kwezi ku kwezi ku kwezi mu bintu ata harimo n'ibiri mu ico ico cunyunyu ivyo binure birimwo pirine bituma iyo guti iduga rero baciye baba barafata yuko ico arico gituma ku bakenyezi ari nkeya gusumba ku bagabo Mhm, mhm. murakoze cyane rwose Eh, muganga kino ni ikiganiro k'ijambo abanywanyi biradiyo ijwi ry'amerika reka twugurure imirongo ya telefone nabo nyine babaze bashikirize ivyiyumviro nk'uko twareba twabajije n'abatwumva mwese aho muri hose baba bafise abantu mu kibano canke mu muryango ah, abayifise iyi ndwara nabo nyine bohamagara bakabaza muganga ibibazo bijanye n'iyo ndwara bagendana duhere ku murongo wa telefone na samuel mwiriwe neza samuel
mwiriwe uraho urakomeye
yego ndakomeye cyane Mm, ikibazo canke iciyumviro
Eh, none uwo mutumirwa tuba- twasaba ndubwire ati none izo ndwara mwozivura gute
Mm. indwara ya gute
Eh, tumwozivura gute Mhm. urakoze cyane samuel Eh, Mm.
eh, reka duhakanye muganga muganga ingene muzivura kuri icyo kibazo nyine cya samuel uciye ubwira ko ukatubwira niba imiti iboneka mu gihugu cy'u burundi ira- iroroshe kubona irazimvye bimeze gute
yego murakoze kandi ndashimiye na samuel kuri icyo kibazo cyiwe indwara ya gute ni indwara ivurwa n'abaganga kandi iyo ndwara yego navuze ko ari umubiri uba usanzwe ushobora kwakira iyo ndwara mugabo iravurwa icyo twita mu akirize hajya umuntu ababara akarinda ajya kwa muganga icyo kirakira akamara n'imyaka n'iyindi atigeze ayigira wowe bakaheva akazaribuka yuko bamubwiye ko afise iyo gute mugabo agerageza agakurikiza impanuro za muganga ntihagire kirize yigera agira Mm.
rero ingene bayivura imiti iraboneka mu burundi I- kimwe gusa ni uko usanga nk'abantu baba batayivuje kera bakarindira bakabanza kuronka indwara z'ibyuririzi bakazirya ngaruka mbi zayo hariho utu- nk'utwo bita udutofingiriye ko utuntu tw'utubuye duca tuzimba iruhande y'iyo ngingo yarwaye ariko duca dutuma na za ngingo zitaba zikimeze eh, neza zigororoka iyo rero bamaze kugira utwo tubandikiye iyo miti yivura kubera utwo tu- utwo tubuye duca tuza turiswa tugabanuka tugatembera mu maraso kugira bisohoke baca baja muri iyo kirize benshi rero aca akubwira ngo ndiye uwo muti ngo nshanja muri kirize ngo urumva nufuma ndawuheba awuhevye rero ni hamwe rero ikibandanya igira za iguma igira izo ngaruka mbi Mm, mugabo iyo akurikiza impanuro muganga yamuhaye arakira Mm, ni ukuvuga ko yo kwihangana iyo miti akayifata naho bimubabaza kuko hariho ingaruka zayo nziza iba iriko irakora
e, yego yo kwihangana na cyane cyane akamenya ko ari indwara ategerezwa gukurikiranwa kuko ntiyoza kwa muganga rimwe ngo atavuga ngo imiti bampaye ntiyankijije ngo ndayiheze yo kwihangana agakurikiranwa abugize iki akamubakiye agaca asubira kwa muganga akamubwira ako kamubakiye muganga acamusigurira neza imwe nabandanya afata imiti urakoze cyane Eh, tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa ngoboka amahoro neza ngoboka
angaha
uduhamagaye uri hehe
ndi ngoboka muvugana Eh, ngoboka Eh, ubwo ni mu burasirazuba nyine nk'uko bisanzwe aha aho ni mu karere ka ngoma mu- mu murenge wa gashanda aho ni mu kagari ka cyerwa aha by'umwihariko mbanje kubashimira radiyo ya amerika mu kiganiro muri isanga mwaduteguriye ni iby'agaciro kuri twese nk'abakunzi ba radiyo ya amerika Mm, urakoze cyane duga ku ijambo
ni byo kuko iyo ndwara yo mu magufwa mwaganiriyeho ni indwara igomeje gufata indi ntera mu bantu kandi kenshi ugasanga ikabafata igasanga igize nk'umuntu nk'ikimuga nk'ubu urugero hari umwana uh, duturanye hano mu kagari ka kerwa yavutse ingingo ziwe zi- zihetamye amaguru n'amaboko Mm,
agerageza gukura iwabo ashobora agerageza kumuvuza ngo babashe kuba bamugorora kugira ingingo zongere zisubirane abashe ku- gukura ameze neza biranga mm,
n'aho babonekeye amafaranga babaca amafaranga yo kuba bamujyana mu bindi bihugu byo hanze bya kure kugira abashe gukira mm.
ubushobozi rero iwabo basanga nta bushobozi bafite bwo kuba izo ngingo zagororerwa mu rwanda ndetse bibasaba kujya hanze Mm, bari basanze indwara yarabiteye yo bari gute canke ko muri iyo bari iyindi ndwara ikomeye kurusha Eh, basanze ari indwara ikomeye nyine ariko ikaba itavurirwa mu gihugu cy'u rwanda yaba byaba- basaba kugira ngo ba- bambuke imipaka bajye mu bihugu byo hanze bikomeye abonane n'abaganga bako- ba- ba- babi- babizobereyemo kuba bamusubiza mu buzima busanzwe Mm, eh, bw'ubuzima bwe mhm. reka Uga- Mhm,
ugasanga rero mm, icyo kibazo kirahari cy'indwara yo mu magufwa ifata abantu kugira ngo abaganga babizobereye babashe wenda nk'icyifuzo cyanjye ngewe ukuntu nabyumva ni uko batworohereza wenda nk'uko- nk'u- nk'abaganga baba babizobereyemo bakajya baza bakadufasha kuko nk'amatike yo kuba ngo twabona yo kugira ngo ingingo z'umuntu zibashe kongera gusubirana ubushobozi usanga umuntu atabufite mm, Eh, birumvikana.
kandi n'indwara iba ikaze burya indwara yo mu magufwa burya ni indwara mbi cyane ushobora kurwara niyo waba ukoze ikaba yakugiraho ingaruka Mm. twizere ko inzego zijejwe amagara y'abantu ziriko zirakumva ka kamo kawe ziteye kumbure ushobora gufasha abanyagihugu cyane cyane ah, batishoboye kubavuza ngaho mu gihugu murakoze cyane Ngabuka- Ngo- ngoboka namwe murakoze cyane Mm. muganga kuri iki kibazo ca ngoboka umwana muto yoba yaravutse afise nk'ivyo bibazo vy'amagufa gute yoba ari imwe mu ngwara zishobora kubitera ku, ku, ku, ku muvuduko waho n'umwana usanga yarabaye ikimuga eh, ku buryo bu- buteye nk'ubwo ngoboka asiguye
Eh, murakoze gute nayo iri mu gishobora gutera ko izo ngingo zireka gukora nyine umwana akamugara mugabo kenshi muri abo bana ikiza imbere si imugara ry'ingingo ahubwo baca bagira ingaruka mbi zo mu masigo ibyo bita rityaje renate bakongera bigaca bijya no mu mutwe bakagira amansefalopati kubera ibyo byunyunyu bitasohotse kenshi rero abana ntibapfa n'ubwo intuze y'ubumuga bicwa n'uko mu bwonko haba hatewe cyangwa mu masigo ariko nayo irashaka kubigira mugabo nk'uwo mwana wa ngoboka nibaza ko yo kwegera abaganga hanini ishobora kuba atari gute mugabo ari iyindi ndwara y'ingingo Mhm, mhm. na gute nayo nyene kumbure umuntu agize amakrize kenshi biragiraho ahava akamugaranya kumugara ntashobore ku- ku- kuzinga canke gu- gupfunya ukuboko canke ukuguru iyo ikomeye cane canke ni kwa kubabara gusa
Eh, murakoze ego iyo indwara yabandanije ikura batayivuye hakagira aho haza utwo tuntu nababwiye tw'utubyimba cyangwa tw'utubuye tuza iruhande y'ingingo turaheza tukaguma tuza ari twinshi tuza ari twinshi mu nyuma tugatangura kurya amagufa amagufa agatangura kubungwa utuntu dukoze ingingo tukabungwa ibyo bita amakaritiraje na mamburane sinoziyare gushika aho bihera amagufa rero agaca afatana aho uko haba hari ingingo ko umuntu yokonya cyangwa akagorora ingingo igaca ikamugara icyo bita ankiroze mu gifaransa aho rero urumva ntaba agishoboye gukoresha ya ngingo yiwe kandi ibyo biraboneka cyane ubwabo ku bantu bakuze b'abagabo baba bagumye za nkabuzo twavuga ziri hafi yabo batazigijeye
murakoze cyane twakire kandi ku murongo wa telefone louis michel amahoro neza
amahoro oriyani muraho neza ndabashimiye ndabashimiye namwe muganga
murakoze
dore utubazo mfite niba nakurikiye neza muganga iyo ndwara kuko ifata abagabo gusa ntabwo nakurikiye neza impamvu ifata abagabo akabazo ka kabiri mbega na kera na kare iyo ndwara yabagaho cyangwa se n'indwara z'ikinyejana muganga akabazo ka gatatu iyo ndwara iranduzwa cyangwa se iriyanduza ndashaka kuvuga niba ari muri za ndwara bita za ndwara banduza cyangwa se ziyanduza mu kinyarwanda akabazo ka kane iri mu ndwara z'ubuhererekane imwe bita erediteri nongeye kubashimira muganga ndabashimiye namwe uriyani mugire umugoroba mwiza urakoze cyane mushinga ntayo uwo ushobora kunsubiriramo akabazo ka kabiri aka kabiri yabajije niba ari indwara kera yari ihari eh, ye- ni indwara ya kera yar- yarahahoze yarahamye Mm, ya- akabazo ka mbere Mura- eh, aka tugakurikirana.
gatatu akabazo ka Eh, ndeka aka ndazisu- reka gatatu.
nsubiramo ibibazo reka nsubiramo ibibazo nda- ndakeka nabifashe neza icya mbere yabajije ati "Ni- ntiyategere neza impamvu indwara ikarira abagabo ifata abagabo aka kabiri ati iyi ndwara kera yarabaho aka gatatu ati irandukira ka kane yavuze ati ni indwara ireditere y'ubuhererekane iva ku mu- iri mu muryango
Ego, murakoze rwose akabazo ka mbere abaza impamvu eh, iyo ndwara ifata abagabo we yavuze ngo abagabo gusa mugabo nashaka ndamwibutse ko ntifata abagabo gusa ariko ifata cyane cyane abagabo bagiye kuraba nko nko mu rugero ifata abagabo ku rugero runini gusumba urw'abakenyezi namusiguriye yuko mu bakenyezi ni imigwi ibiri hariho umugwi w'abakenyezi baba bamaze kuba ibicanbyaro bahejeje kubyara abo rero baca bayigwara nk'abagabo mugabo abakenyezi bakiri bato bakiri bakibaruka ni mu rugero rutoya naho rero icyo namusiguriye icyo abahinga bagerageje kubona ni uko mu gihe umukenyezi ajya ararya mu kwezi k'ukwezi guheze mu byo ata harimo n'ibyo byunyunyu bya pirine bituma agira kirize ya gute iyo rero ni impamvu imwe ituma abagabo barwara gusumba abakenyezi Mm.
akabazo ka kabiri nawe yabajije ati indwara kuva kera yari ihari iyo ndwara niyo kuva kera gusa ibihugu cyangwa intara cyangwa aho dusanzwe tubaye cyangwa dutuye ingene abaganga bajya barayimenya niko bajya baravuga bati iyo ndwara yari ihari ni nk'uko kera bavuga bati ni indwara y'abatunzi kuko yatangura kumenywa n'abatunzi ariko bamaze kuraba abayigwara bakagira ibyigwa basanze baba abatunzi baba abakenye bose barayigwara Mm.
urumva ni ukuvuga yari iriho kuva kera mugabo ingena abantu baza barayimenya ni bivanye n'aho babaye bikavana n'ubumenyi bagenda bararonka Mm, ariko kandi hari n'abavuga Yaba- yuko ari ukubera aba batunzi barya inyama barya inyama n'inzoga bira- birimo navyo nyine
ego kuko izo nazo ziri mu nkabuzo zikabura iyo ndwara Mm, bariye izo nyama zirimo ibinure n'izo nzoga mhm.
Mm.
atirandukiza
Eh, iyo ndwara ntiyandukira na gato ntiyandukira niyabona uwarwaye iyo gute ntazareke kumuha yambu cyangwa ngo areke ko basangira ntiyandukira Mm, ikindi yabagize ko iri muri eredite naho ni ntiri muri eredite mugabo hariho umugwi umwe ishobora kuba bavuga ko ari inumaradi familiyari ni ukuvuga iyo- mu bisanzwe bavuze ko ari iy'uruhererekane ni ukuvuga ko umupapa yayigwaye abahungu biwe bose botegeze kuyigwara ariko iyo gute si uko imeze gusa irashobora kwaduka umupapa y'isisi mu bana biwe hakazogira uwundi ayigira cyangwa no mu buzukuru niho baca bavuga ko yarabonetse mu muryango ishobora gusubira ikaboneka mugabo si itegeko ko abantu bose bo muri uwo muryango baca barwara iyo ndwara ubwo rero nshatse gusigura ko atari maradiyo erediteri kandi ntiyandukira murakoze cyane rwose muganga radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu turi ko turihweza indwara bitwa gute mu rurimi rw'igifaransa ni indwara ifata mu makonyero indwara ifata mu ngingo z'amagufa rero turafise ku murongo wa telefone twatumiye muganga angelique niyokindi akorera mu burundi ku bitaro prince jean charles ariko aradufasha gusobanukirwa iyi ndwara gatumira amate turagaruka murakoze
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika turi mu kiganiro muri sanga turi kumwe na muganga angelique niyokindi mu bujumbura mu burundi two turaganira ku ndwara ya gute muganga turi kumwe kandi nk'uko twabivuze n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ku murongo reka twakire adelan adelan uraho neza
yego n'amahoro ni impore namwe ku ijwi ry'amerika yego turaho turashima
asha natwe turi ngaho turakengurukira uwiteka kabisa adelan woba ari umunywanyi w'ijwi ry'amerika mu ntara ya muyinga cyangwa indihenze
ni adere umunywanyi w'ijwi ry'amerika mu ntara ya rumonge ni mu rumonge jewe ni byiza mu bumanuko bw'uburundi duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro
bwa mbere nashaka gutangura gushima ku kuntu mwateguye ku byerekeye iyo ndwara n'ukuntu mutumire yitabye akamo kugira agende arasigura ibitandukanye uwo muganga hanyuma nkaba nagira nti none nka muganga asanzwe hari icyo azi ko cyane kuri iyo ndwara ariko hakorwa iki kugira iyo ndwara babandanye bayikinga bikomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma nkagira nti kuboba ni ukuvuga ni ukuvuga hariho ibitera iyo ndwara muganga araza ko abisigure neza hanyuma abantu tumenye ngene twokwirinda iyo ndwara ya gute
urakoze cyane hanyuma norangiza nshimira ijwi rya amerika ku kuntu mwitaho ibiganiro na cyane cyane bivuga ku byo mu burundi ibintu nk'ibyo muze mwamuko hanyuma mutubwirize ibiganiro kuri iyi mirongo migufi ya shotiwevu kugira tubandanye tubakurikirana atankeka abatekinisiye banyu babandanye babyumviriza kugira babiduze mu burundi uko tubwiriza ibiganiro aba ariko tubikurikirana cyane urakoze cyane rwose adela turabandanya tugerageza urakoze cyane muganga kuri icyo kibazo nyine cya adela utwigoro twuba turi ko turakorwa two gufasha kumbure kumenyekanisha indwara kuyivura n'utundi usigurira twaba duhari mu gihugu cy'uburundi muri aka kanya
murakoze ndashimiye na adere kuri icyo kibazo mu bisanzwe kuri iyo ndwara nyine yagute cyangwa no ku zindi nk'utwigoro dukorwa dukorerwa mu bushikiranganji jewe nk'uko mwari mwabivuze n'ubwa mbere ndi umuganga avura yego ntushobora kugira mugabo nk'icyo kibazo cy'utwigoro dukorwa kugira ngo indwara iyica nk'iyindi ikingwe inyishu nziza itomoye yotangwa n'ibyo mu bushikiranganje mugabo nanjye nk'icyo navuga nk'umuganga avura iyo ndwara mvuga nti uwo muntu wese yoba yumva afite ibimenyetso z'iyo ndwara cyangwa yumvise umuntu abifite yomubwira ati wegere umuganga kuko bashikiriye umuganga niwe acaheza agasigurira uwo muntu akamubwira ingene ari bwifate akamuvura kuko na nyamiti irahari akamubwira ingene inyifato n'imiti afata nk'ubwigoro nabwo bwo kuvuga ngo bakinge ibyo nibaza ko inyishu yova mu bushikiranganje murakoze murakoze cyane ahubwo kandi namwe muganga ku rwego rwo kugerageza gufasha muritaba ibiganiro nk'ibi iyi rero adeline yobona yuko abaganga namwe nyine muri muri utwo twigoro two kugerageza gufasha kumenyekanisha iyi ndwara no kugerageza gufasha abanyagihugu rero adeline twamuhumuriza yuko abaganga nabo nyine bari gukora uko bashoboye murakoze cyane twakire na adene joseph nako joseph ku murongo uraho neza joseph
ndabumva amahoro
amahoro namukirize umutumire uwo muganga arakumva
akabazo nari mfite kuri iyo ndwara ya gute uretse inzoga n'inyama mu bindi bihingwa ni ibihe bindi bihingwa bishobora gutera iyo ndwara ya gute mbifatiye kuko nanjye iyo ndwara njya nyirwara ariko hari igihe mba nariye nk'ibishyimbo nkabona iyo ngize ibyo bibazo byo gusufura iyo gute akandi kabazo kandi ese haba hari imiti yaba yakoroshyamo kuri iyo ndwara ku buryo yakira burundu ntiyongere kugaruka turaba murakoze utubazo twanjye twaruka murakoze cyane joseph muganga duga ku ijambo duhereye ku kibazo cya mbere cyerekeye niba hari izindi mfugu uretse izo twana tuvuga minsi yose inyama amavuta inzoga joseph avuga ko ibiharage nabyo nyine yibaza ko bimutera izo kirize
murakoze kandi arakoze joseph no kuri utwo tubazo twiwe nk'uko eregana babariye iyo ndwara ya gute ntiterwa n'izo nyama cyangwa iyo nzoga cyangwa iyo miti ibyo nababwiye ko biri mu nkabuzo kuko ikiyitera imvo nyamukuru itera iyo ndwara itazwi ni umubiri w'umuntu uba ushobora kurwara iyo ndwara rero yavuze ati mu bifungurwa ibifungurwa ni ukuvuga ko iyo ndwara ya gute ni ukuvuga haduga icunyunyu bita asidirike iyo asidirike nayo iri mu bintu biba byavuye mu ihingurwa ry'iporoteyine yitwa pirine amapirine ni ukuvuga rero yuko hari ibifungurwa byinshi birimwo harimwo yego no mu biharage birimwo bijya bifise ibinure byinshi no mu mashu birimwo harimo no mu mata no mu biyoba ku biyoba nahone zirimo ni imfungurwa nyinshi ziba zirimo ibinure byinshi mugabo babonye ko abafungura ibinure bivuye mu bikoko mu nyama z'ibikoko cyangwa nk'amata nk'amavuta aribo nibyo bikabura cyane ariko imfungurwa iyo ari yo yose aho rero ni naho nababwiye nti umuntu yoba yumva afite ibyo bimenyetso yegera umuganga kuko urashobora kugira ibimenyetso ukababara mu ngingo mugabo atari gute rero akayegera umuganga umuganga amaze kubona ko ari gute niwe acamusigurira agaca amubaza abaganga barabizi nyine babaza umurwayi indwara n'ingene abayeho agaheza mu ibyo rero afungura umuganga arashobora kumubwira ati wewe mu ibyo wowe ufungura ni iki nibyo ibyo birakunda gutera ikibazo ku barwayi benshi akubwira ati none jene urwara gute gute kandi jene ntanywa inzoga kandi jene ntajya inyama ariko arashobora kuyirwara nk'uko na joseph yavuze ko ariye ibiharage aregera umuganga azomusigurira neza ingene bafata iyo ndwara yiwe ikindi kibazo yabajije ati vy'imiti cy'imiti nayo nakivuze imiti irahari agiye agakurikiranwa n'umuganga joseph arashobora kumara imyaka itanu cyangwa icumi atakirize ya gute afise kandi baramubwiye yuko ayirwaye muganga ni ukuvuga ko umubiri wiwe muri we hariho iyo gute muganga niba asezerana n'umuganga akamubwira ibyo akora n'ibyo areka agashobora kubikurikiza iyo kize ntadusubira kuyigira
ariko nku- eh, ariko nk'uko mwabivuze urumva mu mfungurwa joseph azoba ariko ararya hari- hazokwama harimo za pirine mu bya byunyunyu cyangwa inkabuzo bavuze ko zishobora kubandanya zibyura bwa bubabare hari umuti kumbure eh, ushobora ku- ashobora gufata ukaga- ukagerageza kuringaniza urwo rugero rwa pirine mu mubiri wiwe
yego yego iyo miti irahari hariho iyo bita ama igabanya iyo pirine rero niho navuze nti asitse ku muganga yoheba akayifata kumbure sinzi ko mvuze amazina y'imiti ku iradiyo atari umuntu yoheba atajya muri farumasi ati wumpe kandi naho imiti ishobora kugira ingorane ariko hariho imiti nicyo gituma navuze ko agenda akamukurikirana agiye akamukurikirana aramubarira hanyuma agaca amubwira imiti afata iyo miti igenda igabanya iriho kandi no mu burundi turayifise ira no mu bihugu bibanyi iyo biriho
murakoze cyane ibyo birafasha cyane kumva yuko ashobora kuwufata ukagabanya i- i- ibyo byunyunyu kugira ngo icyo ariye cyose ntagume agira ubwoba yuko kigira kibiduze birumvikana Ah, Yego.
eh, nk'uko rero twari twabivuze eh, kwikarira abagore ca- abagabo kurusha abagore ah, hari urwe- urugero rw'imyaka usanga ah, ikarira kurusha iyindi myaka
ego nari nanabicishijemo navuze yuko abagabo kuva ku myaka mirongo ine n'itanu bagiye kuraba nibo benshi bayirwara ariko abari munsi ya mirongo ine n'itanu si benshi mugabo bariho abakenyezi navuze yuko mu- benshi baba bamaze kurenza baba bamaze kurenza ijya myaka yo kwibaruka bamaze guca kwibaruka Mm.
nibo benshi baca bayirwara Yego.
Mm, donc birumvikana ko ari inzara- in- indwara kenshi iza mu rugero rw'iza bukuru
ego abakiri bato ntibakarira cyane
oya ariko nabo barayirwara ntibakarigwa mugabo nabo barayirwara Mm. Ah, hari bamwe bavuga ko imiti ishobora gutuma haba ah, ingaruka kuko kumbure ni imiti umuntu akenera gukoresha uru- uru- ikiringo kirekire hoba hari ingaruka zibonekeza ah, ku miti umuntu aba yafashe ziba ari nk'izi
Ku- imiti yo yo kuvura iyo gute Mhm.
ego ingaruka ku miti si no kuvuga iyo yagute yonyine umuti wose uba ufite ingaruka mugabo kubera iyo miti bakunda gukoresha hariho iyiri mu bwoko bw'i- bw'ibyo bita amante inflamatware ayo nayo si meza kuguma uyakoresha ari nacyo gituma mu bisanzwe umurwayi ategereza kujya kwa muganga kuko bamwandikiye rimwe akumva araronsa agahengwa agaca avuga ati nzokwama nigurira wa muti ushobora kumutera ingaruka ku masigo cyangwa kuri esitoma cyangwa agasanga wononye n'ibyo mu gitego nicyo gituma rero kenshi aca ategerezwa kugenda umuganga aramuha urutonde nk'ikirangaminsi aramuha ikirangaminsi akamubwira ati we ko tubonanye ubu byoba byiza dusubiye tukabonana muri iki gihe byoba byiza dusubiye tukabonana muri iki gihe rero uko babonana niko aca agenda aramupimira agapima bimwe bya gute agapima ibyo mu masigo agapima igitigu kuko igitigu n'amasigo biri mu bintu biko- bi- ari byo bituma imiti ikora ingene isohoka n'ingene ikora mu mubiri rero kenshi nibyo baca baza bararaba kugira ntihagire ingaruka mbi iba Mm. dusubiriye gato inyuma ku kibazo cya joseph yari yabajije niba hari i- imiti ivura burundu ah, gute ntibe ikiba mu mubiri irabaho
oya iyo yo kuvuga kuvura burundu rero iyo ntayibaho kuko nababwiye hariho ibyo bita maradidi sisiteme ni ukuvuga ko umubiri niwo wiyakirira iyo ndwara ni ukuvuga rero kubera ko umubiri wa joseph ushobora kuba uyakira uwa mwene wabo jean nawo ntuyakire ni ukuvuga rero yuko uwo niko yaremwe si ukuvuga ko bazoyimukuramwo ngo burundu ntazo kwigira ashobora kuyirwara uwo mubiri wamaze kuba wakira iyo gute ntazovuga ngo narakije burundu gusa agira ubuntu yuko ishobora kutamukarira bu- Yego.
kenshi Mm, ariko kandi wanavuze du dukerageje gutanga icyizere nuko wavuze ko hari n'abantu usanga ata crise bagize n'imyaka n'itanu cyangwa icumi
ego ego ibyo ni byo Mm, murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamirani iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka twongere tumire amate turagaruka murakoze
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga uno munsi ni munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu twatumiye kandi turi n'iteka ryo kuganira na muganga angelique niyokindi avurira kuri prince jean charles ibitaro prince jean charles biri mu burundi i bujumbura ariko aradufasha gusobanukirwa byinshi ku ndwara ya gute indwara yo mu makonyero indwara mu ngingo ikarira abatari bake abayirwaye bavuga ko bibabaza cyane ariko kandi hakaba ariko aragerageza kudusigurira bimwe mu byo kogwa kugira ngo umuntu ayifise abana nayo yogerageza kwivura kwivuza kandi n'abatayifise kumbure bakayirinda mu byo bakora harimo yatubwiye kunonora imitsi n'ibindi turi kumwe kandi ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi ry'amerika bahamagara babaza ibibazo n'ibyiyumviro bashyikiza n'ibyiyumviro tubibuse mwese ko nimero mushobora guhamagara ko mukabaza muganga ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twakire rero ku murongo wa telefone ndayishimiye ndayishimiye turi kumwe
yego muraho neza
ndaho ndashima ni byiza ikibazo cyangwa icyumviro nagomba kuramutsa umutumire ama ikibazo je ahanini ndiko ndakigira ku ndwara avuze z'amakonyero hari aho umuntu afatwa n'indwara y'uruti rw'umugongo ugahuraruha none nawe byomworohera agiye aragira siporo byokoroha nk'uko ariko arabishikiriza canke hariho iyindi ndwara hariho uwundi muti umuntu yofata ushobora gufasha uruti rw'umugongo kubera abantu benshi ubuhura barwaye umugongo n'umwana atarashyira n'imyaka mirongo itatu ugahura uruti rw'umugongo ruramurya ntiyunama nta kintu aterura nabaza ko iyo ndwara nayo yoba umuntu agiye aragira amasiporo yuko nayo byomufasha kuba aramaze kabiri cyangwa hariho imiti umuntu yoza arajya kwa muganga ikamufasha kuko kenshi iyo ugiye kwa muganga uhora bagutera amapeni ukama ku nshinga ugahura bigufasha iminsi mikeyi mu yindi minsi bikanga nashaka aze kunsigura uko byogenda umuntu afite icyo kibazo
urakoze cyane ndayishimiye muganga ku batamenyereye kumbure uruti rw'umugongo usobanurira cyane cyane abari mu rwanda kenshi usanga bimeze gute umuntu yafize ibyo bibazo byo mu mugongo nk'uko ndayishimiye bisiguye
murakoze cyane uruti rw'umugongo ni utu tugufa aritwo dutuma umuntu ashobora kuba yo kwicara afise ashobora guhagarara cyangwa akanicara rero nabwo ruri n'ingingo nyinshi ko na nyari rw'umugongo hariho ururi ku ijosi hariho ahatumberanye n'aha mu gikiriza hariho n'amajya hepfo ahantu uvuga dukunda gukenyerera abakenyezi bakenyerera cyangwa abashinga n'abagabo bakahambarira ipataro cyangwa umusipi rero indwara za nyarutigumungo ni nyinshi uko ndayishimiye avuze yavuze ati hariho abakuze hariho abakiri bato bayirwara kurwara mu ngingo ni byiza ko uwo murwayi yarwaye yegera kwa muganga bagaheza bakamusobanurira neza na neza iyo ndwara y'ingingo arwaye iyo ariyo kuko hariho indwara yavuze ngo arajya kwa muganga ngo bakabatera amapeni ngira na amapeniserine batera ariko si ukuvuga ko zose ziba zivuzwa n'uwo muti yavuze hari aho rero bashobora kuba bavura n'ikiba kitari icyo ariko agiye kwa muganga nicyo gituma hari abaganga batoya n'abandi bagenda biga ibindi byo hejuru biga ibindi byo hejuru kenshi rero iyo agiye kwa muganga umwe abonye atabishobora acamurungika kuwo yibaza ko azi byinshi kumusonza agashobona kumuvura uruti rw'umugongo rero yavuze ngo none ngo bogira iyo iyo siporo nabo ngo bogerageza bakagira iyo myimenyerezo ingingo imfungurwa yayo nk'uko nabivuze ni imyimenyerezo ingingo ibi y'urutoke cyangwa iy'uruti rw'umugongo cyangwa iy'ukuguru cyangwa iy'ukuboko imfungurwa yayo ni ukugerageza ukaguma uyikonya usubira uyigorora nk'uko yitwa ikonyero nyine uyigumije uruhande rumwe uba uri kurayigirira nabi ni nk'uko waba utayifunguriye rero ati none umuti woba uwuhe ageze kwa muganga umuganga akabona iyo ndwara y'ikonyera iyo ariyo niwe atabona n'umuti bijyanye kuko uwo muntu ndayishimiye ashobora kuba arwaye umugongo afite imyaka mirongo umunani akaba ari kumwe n'uwundi arwaye umugongo afite imyaka mirongo ibiri nibaza yuko iyo migongo atari imwe indwara si imwe nicyo gituma n'umuti utaza kuba umwe rero iyo amaze kwegera umuganga akamusobanurira umwe umwe acamuvura ukwiwe sinzi ko yatahukiwe
yumva mwasiguye bitari bike murakoze cyane rwose birumvikana n'ibyo kogwa birumvikana kenshi n'abaganga nk'uko mwabivuze barakunda guhanura abo bavura ni abanywanyi b'ijwi rya amerika iyo bahamagaye yuko kunonora imitsi ari ikintu gihambaye cyane rwose uretse no ku ndwara z'amagufa indwara z'imisoso z'inyama nazo nyine mu magara y'umuntu muri rusange murakunda guhanura yuko twogira imyimenyerezo kunonora imitsi ari ikintu cyiza cyane ku mubiri w'umuntu mwanavuze yuko haba n'intoki nazo nyine ziba zikeneye kugororwa turabibona kenshi nk'ubunye abantu bakoresha amatelefone kenshi usanga intoki zitanguye gukongatara birakenerwa yuko rero tugenda tunonora n'imitsi yo mu ntoki murakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc ku murongo ya telefone tubandanya twakira abandi batushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro no ku murongo ya facebook twibutse yuko mushobora kwandika ko ibibazo n'ibyiyumviro bakunze ibijwi rya amerika tubibutse aderesi yacu ni voa radiyo yacu kuri facebook nk'uko tubivuze naho nyine murashobora gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro naho nyine tugashobora kubisoma tugabishikiriza muganga akabishyura naho nyine
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na muganga niyo kindi angelique karadufasha ku ndwara ya guta muganga ku bantu bakiyigwara ubona wo bahanura iki mu byo butangura gukora vuba bakimenya yuko bafise icyo kibazo mu mubiri
murakoze nk'umuntu atanguye kurwara iyo ndwara ya gute yogerageza akegera abaganga icyo n'icyo navuze n'ubwa mbere n'ubu nguma mvuga akegera abaganga bakamubwira ingene yifata hama nk'ubu dufate mu gihe yaba afashwe bukumbi kuko iyo ndwara ifata bukwi na bukwi mbere kenshi ikunda gufata nko mu ijoro yara- iyo ivuye kw'abo bafunguye imfungurwa zirimo ibinure byinshi cyangwa inzoga zambiye cyangwa zitambiye ikunda kumufata mu gihe aba yiriwe araryoherwa yiriwe mu munsi mukuru akaza yumva mu ijoro abyutse inori kuri adakoma rero muri icyo gihe ikintu cya mbere akora ni ukuvuga ko iyo ngingo aca abanza akayiruhurira kenshi hari n'aho bisaba ko yoyibohera ku kantu kugira ngo ino ntirize ririgonda kuko iryo- uko ryigonda niko ri- ababara hanyuma bikenewe agashyira ko akantu gakanye agashyira ko akantu gakanye gatoya kuko haba hashushe cyane kandi hababara cyane hanyuma mu gihe yamaze kugira ibyo rero dufate bimufashe nko mu ijoro hari aba atari hafi yo kwa muganga afite nk'umuti ushobora kumugabanya ububabare yowufata hama mugabo abonye uko bishobotse ko yoshobora kujya kwa muganga agaca yegera umuganga rero acamubarira ingene amuvura iyo kirize n'ingene iyo bandanye yifata no mu nyuma
Eh, zimwe mu mfungurwa none twobwira abo bantu zoba ari nk'izihe umuntu yokwirinda at- ah, kugira ngo utanayigwaye eh, ntahave ah, adevelopa cyangwa agira iyo ndwara ni nk'izihe
nk'uko nababwiye umuntu agabanya izo mfungurwa zi- zirimo ibinure byinshi bivuye nko mu bivuye mu bikoko na cyane cyane ni nk'inyama inyama zijya bavuga ngo vyandehuje canke vyandesenyate barinze bazirya izo nyama bakaziteka neza bakazitegura zigasha kuko iyo zahiye hariho ubushuhe ibyo binure bica bisha ni naco gituma kenshi bakubwire yuko iyo gute abantu bashobora kugira iyo kirize baba bariye inyama cyane cyane z'impene kuko nizo zirimo ibinure byinshi bakajya zijya zo mu kabare kuko kenshi inyama zo mu kabare zijya bat- botsa ntizisha neza ariko ayitwaye iyo mpene nyene yamuteye gute agaca ayiteka muhira bakayiteka neza bakayitegura iyo kirize ntayigira kubera ibyo binure biba byahiye rero iyo bokwirinda izo nyama zo mu kabare mu- novuga ntizidahiye neza naho abantu benshi bazifungura hanyuma bakirinda kunywa inzoga nyinshi nk'uko renda bivuze hariho ibintu bigoye gutahura kuko ndakubwiye ngo inzoga nyinshi inzoga nyinshi z'umwe sizo z'uwundi ari ibishoboka yogabanya umwe umwe ku rugero rwiwe ngo hari uvuga ati jewe nywa ikirahuri kimwe hakaba uwundi avuga ati jewe nywa amacupa atanu uwundi ati nywa cumi urumva kuvuga nyinshi niho bigoye mugabo yogabanya uwumaze kuba yagize iyo kirize do yagute rero aca agerageza icyo cyabimuteye yamaze kukibona aca acigizayo kuko umuti wa mbere wo kwirinda indwara wamaze kubona inkabuzo yawo uca ugerageza kwigizayo iyo nkabuzo Mhm. birumvikana impanuro nziza cyane turagushimiye cyane rwose muganga ku mpanuro ugiye uratanga ah, ku banywanyi b'ijwi rya amerika no gufata kano kanya ko kuza kwitaba kino kiganiro mwasobanura ibitari bike cyane kuri iyi ndwara ya gute turizera ko n'abaduteze amatwi bafashijwe cyane rwose
murakoze namwe ndabashimiye kubona mwantumiye no hanyuma mukagira akabakiye abantu babitura murashobora kutubwira tuzabitaba murakoze turabashimiye cyane rwose cyane rwose tubibutse ko muganga niyo kindi ah, angelique akorera ku bitaro umwami prince jean charles i bujumbura mu burundi abifuza kumwitura ah, ni muganga mu gifaransa bita umuvomatologiste avura indwara zo mu makonyero ah, indwara zo mu ngingo ah, avura indwara zo mu ngingo ashobora kubafasha Ah, turazi ko no mu rwanda naho nyine hari abaganga bavura rero nk'uko yabivuze ni ukwegera abaganga bakagerageza bakabafasha iyo mwumvise mufise ibimenyetso by'iyi ndwara twaganiriye uno munsi indwara ya gute eh, ifatira rero mu makonyero radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanye tubararika ibindi biganiro byo ku ijwi rya amerika aderesi yacu ya interineti aho mushobora kuronka ibindi biganiro ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook naho nyine amakuru n'ibiganiro arahari no kuri twitter imirongo yacu ya twitter ni radiyo yacu voa hose kuri mirongo ah, murashaka kuturonkako ibiga- ibiganiro n'amakuru yacu murashaka kuyaronka rero mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka nk'uko twabivuze turabashimiye cyane rwose abahamagaye bakabaza bagashikiriza n'ibyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi reka duheraheze tubaha kano karirimbo mwakoze cyane mwese
Turn up the dance floor. As the drinks just finish, let them bring more. It's a show situation. We celebrate life tonight. Oh yeah. See how the girl them fill up the room. See how the men them switch up the vibe now.
Bad man one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Looking so fresh and we're spending the bands. She a pounds on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. Tonight we rock, it's going down, yeah. Tonight is when we getting started. All of the girls, all of the man, them turn it up to the break of the dawn, yeah. We roll up, we light up. The girls, them are loving the link up. We roll up, we light up. The girls, them are loving the link up. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. Turn on up, turn on up. Dance with the biggie, biggie guys, turn it up.
Magic mix, call it the magic. Bambwiye ko usangira na benshi nziba amatwi kuko ntashaka kubumviriza ngo naho ndi intare imbere yawe ndi intama bya kabiri umpinduke undi umutima naho kwiza ariko bimeze burya umuntu ari ndi icyo akunda ntiwabona nk'uko ushereje mumabarire cyane kuko ku isi nawe uri perfect jewe nawe turi abantu Baby, soyez joyeuse. Et surtout quand vous êtes avec moi. Kukundu kondi, nagukundu kuri. Komeza unkunda cyane, kuko nkukunda cyane. Let me feel love, feel love, feel love, Let me feel love, girl. Mm, Let me feel love, feel love, feel love. Let me feel love, girl. Mm, Bakubwira ko ndi ikirara gihebuje nirigwa club nirevana na la costa beach ntuzubabare bakubwiye indi baboybe lova lova kugeza no ku bagore b'abantu naguhaye umutima wanjye senga imana nayo irakumva ntiwabona nk'uko shereje umbabarire cyane kuko ku isi nawe uri perfect jewe nawe turi abantu baby soyez joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi Ah, kukundu kondi, nagukundu kuri. Komeza unkunde cyane, kuko nkukunda cyane. Let me feel love, feel love, feel love, let me feel love, girl. Mm, let me feel love, feel love, feel love, let me feel love, girl. Mm, love, love, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my lover, lover, love. She's my.
arakoze sadibi kuri ako karirimbo turangirije ikiganiro muri sangacu uyu munsi nk'uko twababwiye mwakoze cyane kubona mwateremanye natwe kuri ino saha tubandanye kubararika kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwari muri kumwe rero na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri sangacu uyu munsi mwakoze mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika turabashimiye
turashimiye oriyani itanga ishaka mugenzi wacu mu kiganiro muri sanga